Iri ni ijwi rya Amerika ibiganiro vya radiyo ijwi rya Amerika tubibashikiriza iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email nayo ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese yacu radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu mwanya rero mu kiganiro muri sanga hari amashyirahamwe atari make agizwe n'abakenyezi yaba ayari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'igihugu agerageza gufasha abapfasoni kwiteza imbere no kuva mu bibazo barimwo mu buryo ashoboye rimwe muri ayo mashyirahamwe ni haguruka ishyirahamwe haguruka rigizwe n'abarundikazi baba mu gisagara cya toronto mu gihugu cya canada rikora ku buntu kandi rifasha guha ububasha abapfasoni bwo kwiteza imbere mu vyerekeye ubutunzi no kubaho kwabo mu Burundi. Iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri rironsa ingurane zigereranye abapfasoni mu Burundi. Rirafata mu mugongo kandi abapfasoni b'abarundikazi bari mu gihugu ca Canada. Haguruka ni ishirahamwe rifasha abapfasoni bafise amikoro make kuva mu bukene n'ibindi bibazo vyose bibabuza kwiteza imbere. Ishirahamwe Haguruka rifasha abapfasoni kuronka inyigisho zo mu mashure gushobora kwivuza kuronswa ubutungane hamwe n'uburyo bwo kwisununura biciye mu mirimo y'ukwiteza imbere iryo shirahamwe rirakorana n'ayandi mashirahamwe asanzwe akorera mu burundi nk'ishirahamwe anss ryishinze kurwanya ikiza cya sida mu kiganiro muri sanga twatumiye madame josette rutababiza umwe mu bashinze ishyirahamwe haguruka akaba aba mu gisagara cya toronto mu gihugu cya canada Uh, madame josette rutababiza turabaramukije uh, turabaramukije uh, josette rutababiza mwaramutse neza gafideli eh, mwotubwira neza ingene icyiyumviro cabajemwo co gushiraho iryo shirahamwe haguruka
Eh, icyiyumviro cyo gushyiramo ishyirahamwe haguruka ryatujemo kubera ah, twabona nyine yuko twe twa- turaba- twari abarundikazi bakeya bavuye abantu bavuye i burundi turi muri canada aha i toronto hanyuma dusanga yuko dukeneye gufasha abacu turiyumvira turaraba ko hariho ubukene buri mu burundi turiyumvira turaraba icyo dushobora gufasha turashyira hamwe turi ibyiyumviro hanyuma icyiyumviro cyaje kiruta ibindi twari cyo gufasha abakenyezi kuko twiyumviriye ko mu gufasha iyo dufashije abakenyezi tuzoba dufashije umuryango wose uko niko byatanguye hari muri ibihumbi bibiri na kabiri
Uh, riramaze iryo shirahamwe ryanyu imyaka cumi n'itanu mubona intambwe mumaze gushika ko i- i- igera he
igurira amaze imyaka cumi n'itanu intambwe ndibaza nk'irenze nibaza ariko hari imaze kuba ndende imaze kuba nini Ah, tumaze- hari haruro mfise byose ariko tumaze gu- ubu dufu- haheze- ku- muri iyo myaka yose twarafashije abagore benshi cyane tugitangura twakoranye n'u- n'umugwi um, n'undi mugwi u- n'umugwi hanyuma tugafa- twafashije abagore benshi harimo abagore bakora mu isoko benshi Ah, tukabaha udutahe Eh, mu nyuma ubu unye dukorana n'iyindi migwi dukorana na nesese dukorana na eh, na n'uwundi mugwi wa uri mu ntuze bakora ibintu byo kurwanya kurwanya indwara ya malariya eh, im- imibu Um, hanyuma hanyuma imbere yaho hari twarigeze no gukorana na mezo shalom ah, mu ruyigi Eh, ubu nta pro- nta proje dufitaniye nabo ariko mbere twarakoranye nabo mufise abanywanyi bangana iki
iyo tuvuze abanywanyi a- a- a- a- abantu bari muri muri komite abo dukorana direkite ntabwo turi benshi cyane dushika nka cumi ariko dufise nk'i- ivyo twokwita nk'amashami kuko dufise abanywanyi batu- aba- abadu- abantu badu- badufasha abantu duko- abo dukorana nk'abo ba- b'amasosiyasiyo dukorana kuko twe dukorana n'amasosiyasiyo i burundi yoyo iga- iga- igahaba igaha i- igaca ari irondera abagore hariya rero twe nta nta- ico- ico- iyo nombre ntayo dufite kuko kandi igenda irahinduka ku munsi ku munsi
mukorera mu bice byose byo mu gihugu mu burundi
yego dukorera mu bice i- i- ayo maorganisation yose akoreramo kuko ah, nka anss ntihenze ngo irikorera hafi mu gihugu cose c'u burundi Um, na- ni- n'iyi proje yindi ya sesi ah, yitwa bye bye malaria dukorana n'umudamu yitwa jeanette karire kinyana nayo nyene ikorera mu gihugu hagati ariko kugira ngo bobo bari cane cane za bubanza za n'ahandi mu gi- mu gihugu urumva twe aho abo bada- aho abo bantu bakorera niho dukorera Eh, mwavuze ko mukorana n'ayo mashyirahamwe asanzwe akorera mu burundi yaba anss irwanya sida hamwe n'iryo shyirahamwe mwavuze rirwanya malariya Ah, ibindi mushimikira ko mu bikorwa byanyu n'ibihe mu rugamba rwo kugerageza gufasha abakenyezi mu burundi ivyo dushimikira ko ni uko ah, ni ukurwanya ubukene mu- mu- mu- ni ukurwanya ubukene i burundi cyane cyane ah, twe twa- twe- twa- ico twumva ingene twabibonye twasanze yuko iyo ufashije umugore uba ufashije umuryango wose hanyuma tuca dushimikira ku ba- ku bapasoni tugashaka rero ko kurwanya ubwo bukene tugashaka yuko u- u- ingene babaho ububereho bwabo bwiyuguruza bagira ubuzima bwiza kurusha hanyuma kubera bagwarije ubukene kubera bafise icyo biha barashobora ku- barashobora ku- ku- gutwara barashobora kwigisha abana barashobora kunika abana mu ishuri bashobora kugura uduhuzu tw'abana bashobora kubagaburira bashobora kubatwara kwa muganga nabo nyene bo nyene muri bo baka- bakabyifashamo bagafasha n'imiryango yabo yose n'abashingantahe babo bose ba- biga- bigaca bita- bitera iterambere rya bose mu muryango umuntu yitegereje ubugene- ubukene buri mu gihugu mu burundi ibiharuro bitangwa eh, bimenyesha ko ari ubukene buntangere eh, cyane cyane mu banyagihugu bo hagati mu gihugu eka no mu bisagara nicyo kimwe Um, muri icyo gikorwa cyanyu cyo gufasha ha- mufise abantu benshi ba- bakeneye imfashanyo muratora bamwe bamwe canke mu- mubigenza gute ko ubukene ari bwinshi cyane ego ni benshi cyane jusema nta kuntu biragoye kugira ngo utore umwe ku imbere y'uwundi nicyo bituma twe twe kubera atariho turi twashimye gukora n'amashyirahamwe asanzwe ahari Kuko ayo mashyirahamwe asanzwe ahari aba afise aba afise ico nokwita structure mu gi- mu gi- mu gifaransa Ba- ba- baba bafise structure baba bafise asanzwe rimwe bafise abo bakorana canke abo ba- ba- bagira bako- bazokorana hanyuma bakageza bakabikurikirana hanyuma twe mu byo dushimikira ko dushimikira ku bantu bakenye ku ba- ku- ku- ku bantu bakenye ku mu- ku bagore bakenye ndetse karatsinda ntabwo wofasha uda- udafi- utabikeneye ariko cyane cyane turondera bajya bakenye rwose bajya bona yuko bazo- baz- bashobora ku- bi- bigiza ariko naho nyine ni benshi cyane ntidushobora kubashikira bose ariko turibaza yuko nitwashishikara gukora neza nitwashishikara kuronka abadushigikira natwe tuzoshobora gufasha benshi kurusha uburyo mufise ni ubuhe eh, mu gufasha muri icyo gikorwa uburyo dufise n'uburyo uh, butuvamo twebwe nyene uh, abene shirahamwe tu- tura- tu- turagira ivyo bita amakotizasiyo hanyuma tuga- i- ikindi naco turagira turagira tura- tura- tura- tura- turagira ama evenema kugira ngo dushobore ku- kurondera amafaranga ibintu bita nk'amagara nk'ayandi baaktivite kugira ngo turondere amafaranga Eh, ahandi hantu naho dukura ubu- bu- dukura uburyo ni mu bantu badushigikira mu bantu badushigikira kandi hanashaka kurongeraho akanya ko kubashimira ba- bakaturu- babona ibyo dukora bakabishima bakaja bakaduha uburyo nabo nyene baka- bakamera nk'abaterera muri ico gikorwa aho niho dukora uburyo Eh, murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise alice ku murongo wa telefone alice uratwumva
ndabumva Eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa arise niyo nizeye uhamagaye uri he
ndi mu gisagara cya bujumbura Eh, ufise ikibazo ubaza umutumire canke intererano
isi ibibazo Eh, mubaze
Mm, nyakubahwa mutumire ndabaramutsa ndabaramutse arisha
ego numvise yuko mufise ishyirahamwe ryitwa muvuze ko ari haguruka haguruka
ego haguruka mwavuze yuko mukorana n'amashyirahamwe amwe amwe mu burundi mwavuze kandi yuko mufasha cyane cyane abakenyezi bakenye gusumba abandi bose reka none mu kubafasha twari tumenyereye imfashanyo zisi- zica- zica mu mashyirahamwe aho bavuga yuko ata muntu atari mu ishyirahamwe ashobora kuronka imfashanyo mbega none mwebwe mu gufasha kwanyu bisaba yuko abo bakenyezi bakenye gusumba abandi baba bari mu ishyirahamwe canke araraba aho ari aho ariho hose akumva yuko ari umukene hanyuma akamenyesha yuko akenye hanyuma mukamushikira mbega imfashanyo yanyu imushikira gute Eh, ko abantu benshi bakenye cyane cyane bari hagati mu gihugu kandi no mu mashyirahamwe kenshi na kenshi umuntu arareka kujyayo kubera abura nk'intererano ashobora gutanga mwebwe mubigenza gute hanyuma yumvise ko mukorera i toronto mu burundi muvuze amashyirahamwe amwe amwe muku- muko- mukorana mwavuze unicef sinembuka n'irindi rimwe mwavuze mbega hari icyicaro muba mufise ngaha i burundi mukorera hehe uwo barondera yobaronka gute kugira ngo agire icyo ababajije murakoze murakoze mumwishure madame jose ego urakoze alice eh, kuri ibyo bibazo bitomoye Eh, twe dukorera i toronto ngira ntangure kugira ica- ca- ca nyuma dukorera i toronto hanyuma mm, kuko niho tuba ibyo dukora ni ibintu icyo bita volontariya na- na- ni ni ibintu dukora ku ruhande rw'akazi kacu n'ubundi buzima bwacu dukora hanyuma twa- ni ni- ni ishyirahamwe twashizeho kugira ngo dufashe gusa Eh, ariko si ibyo dukora byonyine dusanzwe dufite ubuzi bwacu dusanzwe dufite iyo miryango yacu turaba hanyuma twashimye gukorana n'amashyirahamwe kuko nibyo bitworohera mu buryo byo gukurikirana ibikorwa Eh, tugitangura twarakoranye n'abantu ariko ntibyatworoheye ntitwamenye yuko ibintu byagenze neza ntitwamenye yuko ba- bateye imbere cyangwa batateye imbere ntitwamenye ikintu na kimwe cyabaye Bya- byaratugora kuronka amaraporo no kuronka ingene no kumenya ingene ibintu byagenze neza tutabonye umuntu agenda i burundi ntitwabi- ntitwa- ntaco twamenye hanyuma iyo rero dukoranye n'imi- ne- n'amashirahamwe ayo mashirahamwe turayaha uburyo akaba ariyo aca arondera a- akaba ariyo aca aha abantu basanzwe bari mu shirahamwe zabo basanzwe bakorana nabo nk'akarorero nka nesese abantu abantu dushikiriza ubwo buryo bari muri ntuzenye duha amafaranga bari muri iyo asosiyasiyo ya enesesi ni abantu baba basanzwe bari muri anesesi bafashwa na anesesi mu bundi buryo kuko urabona anesesi ifite ibice byinshi cyane ibafasha mu bundi buryo hanyuma muri icyo muri icyo muri urwo ruhande rwo kugira ngo biteze imbere kugira ngo barwanye ubukene kugira ngo bashobore kurondera icyo bafungura bafashe n'imiryango yabo niho twe tuca tuja kubafasha hanyuma ego akandi kabazo mutumire gatonya yego mwavuze yuko eh, mwavuze yuko mushobora kubafasha kugira ngo bashobore gushikira ubutungane yego ubutungane babushikira gute bakoresheje imfashanyo mubahaye bigenda gute oya ndagira ngo si- mwanyumvise neza sinasha- sinavuze ubutungane cyangwa nyamba narikoresheje sibyo nashaka kuvuga ko twe iby'ubutungane ntabyo tubimwo ntabyo dukorera Eh, nibyo vuga bitangaje.
kugira ngo bagire iterambere batunganirwe mu rugo ba- ba- ba- batu- Neza.
ba- bagire iterambere bafashe abana babo ba- ba- ba- kugira ngo bashobore kuja mu ishuri bashobore kubambika bashobore kuriha amazu kuriha inzu Mm, bamwe bamwe muri abo bagore dufasha ni abantu bari bonyine bata- batubatse ariko bafite nk'abana canke bapfakaye eh, canke nyene ubona bari bonyine mugabo bategereza kwigwana ko hasi no hejuru kandi naho baba bafise umufasha nti- ntibibabuza nabo nyene ko bagira ico bazanye mu rugo urumva ni kugira ngo tubafashe mu iterambere kandi ku- burya iyo ufashije umuntu mu iterambere mu buryo bene ubwo uba uriko uramufasha muri byinshi iyo i- dushize mu by'imibereho nawe arumva ko afite icyo azanye mu rugo Bitu- byerekana yuko mu rugo bice bye bi- mu rugo afise icyo amaze bimuhaye agaciro mu rugo ashoboye gufasha abana bakaja mu ishuri ntaje gusaba ntirirwe araja kugora abandi kandi nabo babe bigoye abana ntibareke kuja mu ishuri birafise akantu gakomeye cyane kuko ababona yuko afise kwizera icyo umwana we azovamo ko umubyeyi wese aba ashaka kwiyumvira icyo umwana we azovamo ashoboye kubona ko ashobora kugura agahuzu kiwe agaseruka mu bandi ni ikintu gikomeye cyane kuri uyu mupfasoni urumva bice bimufasha no mu mibereho yiwe no kumva yuko afite akamaro no kumva yuko ari umuntu akwiye no kumva yuko afise ibyo ashobora gukora mu- mu- mu- mu buzima bwiwe
urakoze Ah, murakoze ndanyuzwe eh, urakoze nawe arese urakoze ukibira ku bibazo byawe byiza reka tuje ku tubandanye ku mirongo ya telefone dufise etienne etienne uratwumva Ah, muvugi- me- muvugira kure sindabumva mwoshobora kwegera telefone
Eh, ndabumva Eh, wavuga irindi zina ryawe naho uhamagaye uri
itanyabetekeni
uhamagaye uri he kamba akamba Eh, u- ufise ikibazo canke iciyumviro uterera
gato Eh, mubaze
none ko kuje ko bakorana nabo mu mashyirahamwe ya fpr barafata bakaza ibintu bakorera bakaza mu burundi bakaraba baba abo bafasha nyine bameze ayo mashyirahamwe yo bafasha ari ibyo bagashika mu bihugu hagati bakaraba ariko nyakuri ko babafasha reka bishure Eh, mumwishure Mwons- mwonsubiramwo neza ikibazo ga fidele kuko Eh, arabajije ngo ngo ko mwoba mu- mugi- mushika mu Burundi mukaja kuraba abo mufasha eh, ko bameze ego cyane Eh, tura- turashikayo igihe cyose dufise kubera i- i- imana yose nuko twebwe twese tu- turi abarundi birakenerwa yuko tutaha muhira tuja kuramutsa abacu tu- tufise ibintu byinshi bitujana kura- bitujana bidusubiza mu gihugu hanyuma iyo hagize umuntu agenda iminsi yose biratuma uyo muntu tuca tumutuma tukara- tukara- agaca agenda agashika muri ayo mashyirahamwe agahura n'abo bapasoni dufasha abo bantu bose dufasha kandi bakamubwira ibyiyumviro byabo Bakamu- bakamushikiriza ibyi- bakamushikiriza ibyiyumviro byabo bakamuha ubutumwa batuga- batu- ba- bazana- bazana urumva eh, ntihenze buri mwaka turaronka umwe umuntu umwe agenda turaronka nk'umuntu umwe cyangwa babiri bagenda i burundi hanyuma bakabona ibi- ibiriko biraba baka- baka- bakabona ibikorwa biri bakarashika no no- bagasanga abo bantu no ku kivi rimwe na rimwe hari aho basanga ku kivi hari aho bahurira muri ayo mashyirahamwe bakaganira hanyuma bakababwira icyo banona
muri rusange ah, abo mufasha ah, inshikiro izo mfashanyo zanyu ziba zashikiye zika- zikabagirira akamaro akarusho mu buzima bwabo Am, amakuru muronka barashima ni benshi barashima imfashanyo zanyu ego cyane ego cyane barashima kandi cyane cyane benshi bara- baranavuga bakatwereka bo nyine bakabivuga bati raba aho mwankuye navuye aha ubu ngeze aha Baka- a- ari mu byerekeye ubutunzi bwabo ari mu byerekeye imibereho yabo nk'akarorero umwe ara- a- a- aratubwira ati jewe nama kwishyira hamwe gusaba imfashanyo gusaba ko bafasha hagera kuruka bana ku ishuri nkama natonze hagera ku nagera kurondera agati k'umwana nkama natonze nagera iki nkama natonze ati impuzu namba rimwe nkayimesa mu ijoro nka- ugasanga bose bakavuga ngo cyane bakabwira ati ubu rero ati nanje ibintu byose byarahindutse ubu nanje ndi mu kugira aho mfasha abandi ati kuko umuryango wanjye ubuzima bwabo bwarahindutse rwose ubu turafise uburyohe hanyuma byagera ku bya umutahe cyangwa ibyo byerekeye ibyo bakora naho nyine akerekana aho yavuye n'aho ageze umwe akakubwira ati "Na- na- agatahe nari mfise kari gatoya cyane ntacyo kanshoboza ati cyangwa ati natanguje umutahe ungana gutya ubu ngeze ku mutahe ungana gutya urumva bose baguma berekana aho iterambere ryabo ryageze aho iterambere ryabo ryageze ibyo natwe biradufasha cyane bikadufasha eh, kugira ngo du- tugire ingoga zo kuguma dufasha kandi urumva na- na- n'ayo ma- n'ayo marga- n'ayo mantuze dukorana aca aguma atera imbere urumva bata- baba batanguranye amagurupe makeya ba- abanywanyi bakeya muri muri ayo maproje ariko ku- uko tubongera amahera niko bongereza kw'abandi cyangwa uko bamwe baga- basubiza amahera niko bongereza kw'abandi Eh, kuko ayo mahera ni ay'ingurane bayasubije kandi basubiza neza cyane bayasubije baca bongera kw'abandi banywanyi baca bongera kw'abandi banywanyi hanyuma ugaca usanga batanguranye bakeya mu nyuma bariko barababesha cyane
murakoze Eh, dufise kandi ku murongo wa telefone claude claude uratwumva
abumva cyane Ah, usa n'uvugira kure wo kwegera telefone
yego ndayegeye Eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni niyo nkuru uhamagaye uri he
bururi Eh, ufise ikibazo canke intererano
ikibazo Eh, mubaze
urumva iryo shyirahamwe rya- rifasha abakenyezi nyine mwariko basigura nyine rikora agomba kubaza intara ryoba rikoreramwo kuko nk'aho mperereye hariho abakenyezi benshi batagira shinge na rugero ibyo by'amashyirahamwe agomba kubaza nk'ingene bakora ni- ni- n'abo ba- bashobora kwakira ayo mashyirahamwe aho bakesha mu mu gihugu cy'u Burundi batwara intara nyinshi
reka eh, reka bishure mumwishure madame egome eh, amahoro claude na twebwe ingene dukora nk'uko nabivuze kare dukorana n'amashirahamwe muri iki gihe dukorana n'ishirahamwe ryitwa asesi ri- rigwanya ibintu vya malariya rikora ibintu vyo kugwanya ibintu vya malariya bagira ibintu vyo gu- gu- gu- kurima ku gukoresha imiti y'iki- ibintu by'ikirundi imiti y'ikirundi mugabo kugira ngo bavure malariya hanyuma ba- ba- mugabo bagaku- baka- sinavuga ko ari imiti y'ikirundi ni ibyatsi bakoresha hanyuma bagaca bakuramo amasabune bakuramo amabuji bagakuramo ibintu bishobora kurwanya malariya eh, abo nibo dukorana bamwe bagakora bakaba bafise amagurupe y'abagore bakorana ba- ba- ba- baja barabazanira ivyo bikoresho harimo barakorana n'abagore b'abatwa baba- baba- babafasha kubumba babumba ama ivyo bikoresho bakoresha bakoresha n'abandi rero twebwe ntabwo ari twebwe twere- tuvuga aho tugiye guko- bagenda gukorera kuko turaba aho basanzwe bakorera nk'abo mumenga barakorera i bubanza sinzi n'izindi ntara bakoramo ariko ndazi ko i bubanza harimo hanyuma abandi dukorana ni anesese sinzi ko mufise anesese i i bururi ijya ah, ah, ishirahamwe rirwanya sida Ah, i- bo bo nabo nyene turakorana hanyuma nabo nyene tubafasha mu byo bas- aho basanzwe bakora mugabo turiyugurura no kuzokorana n'ayandi ma- n'amashirahamwe tubonye ayandi mashirahamwe tworonka ayandi mashirahamwe akora neza nayo nyene afise abanywanyi bakorana tukabona yuko ari amashirahamwe dushobora kwizera nabo nyene turakorana Ku- igituma dukorana n'aba- na- na- tu- tugira iby'amashirahamwe ni kubera nivyo bitworohera kuja kura gukurikirana ntidushobora a- a- ari nko abantu ntitworondera umu- umukene wese ahari umwumwe ahari ngo dushobore kumufasha kuko nta kuntu twamukurikirana kandi ntaco vyofasha tutamukurikiranye ntaco twomufasha nyene ku buryo bwabo hari n'aho wosanga bitamufashije cyane kuko abo ayo mashirahamwe aca abafasha no mu no mu nyigisho no kubigisha ingene bakora kubigisha ingene ba- bakora bunguka ayo mashirahamwe arabafasha murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga
Nahini kwenu nyinyi wote, wakati wenu huyu sasa, sikukuu imeanza, tutaimba, tutacheza kwa furaha mwaka mpya, wakati umefika, dunia nzima twasherekea mwaka mpya, kila sehemu ni shamshamu, lazima mwenye ushikwe na hamu. Tizama watu wamepiga pamba za kila aina na wamependeza sana, ni kula kunywa na kujichana usiku hadi mchana. Asante Mungu Baba, twakushukuru. Asante Baba wetu uliye mkuu, mwaka umekwisha, tumeanza mwaka mpya, tumeanza mwaka mpya, mwaka mpya, mambo mapya. Happy New Year, New Year, bonane Happy New Year, New Year, bonane. Merry Christmas, aha, Merry Christmas, aha, Merry Christmas leo, bonane. Noheri nziza, aha, noheri nziza, aha, noheri nziza, umwaka musha, bonane. Merry Christmas, aha, Merry Christmas, aha, Merry Christmas leo, leo, bonane. abana woturi twese uyu mwanya wonu wacu dore umwaka uratashye turirimbe tunabyine twishimire umwaka mushya kandi tubiture imana isi yose yishimiye iyo migisha ahantu hose ni ibirori ibyishimo dore ni byose ntihagira ucikwa n'umunezero abantu barace baberewe bitavugwa bararya banywa banishimye kandi bararikesha shimwa mana yacu uba tukiriho ushimwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho twatumiye madamu josette rutabariza umwe mu bashinze ishyirahamwe haguruka rifasha abakenyezi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo mu burundi Ah, mwavuze ko mu- bimwe mukora eh, mufasha gutanga ingurane zigereranye eh, kuri abo bapfasoni mwobisigura neza izo ngurane ingene zifashe n'ingene zibafasha
egome um, ingurane tubarungikira uh, ducishije mu mashirahamwe yabo Em, nka nk'akarorero ka ine- anss anss i- iri mu ipro- ba- babishize muri proje bita ngo nawe nuze hanyuma muri iyo poroje aba abo bapfasoni bakora mu migwi iyo babahaye ingurane rero baha uyo mugwi ingurane muri uyo mugwi umugwi wose ukapise- ukaba ufise gestion yawo baka hanyuma bagaheza bagahana ah, bagahana iyo ngurane kandi bakayiriha bagaca bagenda bagakora umwe wese aba afise ibyo akora mugabo ca iyo migwi ibafasha kugira ngo bagume bakorera hamwe bagume bafashanya Uwufi- uwo ufise ikibazo a- a- aha uwundi akamufasha bose bakamufasha canke ba- bagahana ubwenge bagafashanya mugabo umwe wese aba afise abaronka umuce wiwe hanyuma n'ingene azowu- agirana azowuriha rero twebwe mu gu- mu gutanga imfashanyo tuziha tuziha o- iyo ntuzenye iyo iyo shirahamwe iyo shirahamwe nayo igaca iyiha muri abo bantu abo bantu rero iyo bakoze baba bafise igihe ngira ngo gishika nk'umwaka co kugira ngo basubize amafaranga barayasubiza muri ku- muri benshi barayasubiza ndibaza mu bice birenga mirongo icenda ku ijana barasubiza imfashanyo neza Eh, abatayisubiza nabo biba byagoye bre- ba- barasubiza neza imfashanyo birenga mirongo icenda ku ijana eh, Eh, hanyuma ba- ba- basubije ishirahamwe twarabaha- twarabarekuriye yuko baca basubiza ayo mahera bagaha iyindi migwi bakaguma ibyo bita mu- mu- mu mu gifaransa ku- ku- kugira- ku- ku- kuresikira amafaranga eh, bagasaba bayaha abandi Ab- nabo nyene basubije bagenda baraha abandi ni ukuvuga yuko iyo migwi igenda yunguka
ah, ni vyiza reka eh, tufise n'ibitanga ku murongo wa telefone n'ibitanga uratwumva
ndabumva ndabumva eh, wotubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri
ni jean claude ndigitega eh, mufise ikibazo canke iciyumviro
yewe n'ikibazo ngomba kubaza eh, mubaze
nagomba kubaza mbega mu babakorera mu ntara zose mbega kugira ngo umuntu ashobore kuronka iyo ngurane hoho bisunga iki ubwo nta kamwana wa mama kabaho ibibazo vyanje vyari ivyo murakoze
mumwishure madame eh, rutababiza ego me- nk'uko nabyo ndabyishura eh, twe dukorera aho ayo mashirahamwe akorera kuko urumva siho turi ntabwo dushobora kugenda ngo tubikurikirane ahantu hose kandi dutwara uburyo bwo- bwotuma tudashobora guha imfashanyo ababikwiye hanyuma u- uko ba- twe tu- rero dukorera aha ayo mashirahamwe akorera nka nsese turazi yuko ifise ifise ikorera n'igitega ikorera za za makamba sinzi n'ahandi henshi n'i bujumbura zi- barakorera mu ntara barafite amashami mu ntara na na sesi ariyo i- iryo shirahamwe riv- rivuga ri- ah, bafise- dufise proje hamwe yitwa bye bye malaria ba- bafite ibi- ici- bafite icitwa cyo kurwaza kurwanya malariya nabo nyene ndazi ko bakorera za bubanza um, bujumbura ngira ngo na menga no mu kayanza ndi- na rumonge barafise nabo nyene henshi aho bakorera urumva twe dukorera aho bari hanyuma ibyo uvuga- ivyerekeza ka mwana wa mama twe tu- twash- twizeye amashirahamwe dukorana kandi nayo nyene turakurikirana ingene ibintu bikora turaganira tukumviriza ingene babikora bakatubwira tukavugana ingene twe tuvyifuza nabo bakatubwira ingene bikora ingene ingene ba- ingene turaronka amaraporo yabo Eh, iyo turonse aba- abagenda i burundi baragenda bakabaramutsa bakavugana bakicarana bakereka baka- bakabereka ingene ibintu bikorwa natwe tukababaza ibibazo tubifise hanyuma tukagira no kubizera kuko dushobora gukorana n'umuntu utizera irumva ntitwobimenya ivyo vya kamwana wa mama ntavyo twomenya mugabo ico nzi ni uko bafasha abantu bo mu mashirahamwe ko ndizeye ko twe turabizera yuko baba bashaka ko abantu abanywanyinya babo bamererwa neza kuko si ivyo babafashamo gusa hariho n'ibindi baba babafashamo
dufise kandi steve eh, ku murongo wa telefone steve eh, uratwumva Oh, steve uratwumva
eh alo alo
oya alo ndakumva eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
eh ndi sinzeba Steven ngaha i Bujumbura mu bwiza mufise intererano canke ikibazo mubaza halo Uh, steve uh, turamutaye uh, ku murongo uh, wa telefone turaza gusubira kugerageza uh, tugaruke uh, kuri iki kiganiro cyacu cumurisanga kuri shiramwe haguruka uh, naho ku bapfasoni bari muri canada bo mu bafasha gute b'abarundi kazi
Eh, abapfasoni bari muri canada eh, icyo tubafashamo turagerageza nk'abo ba- baba ari bashasha bagiheruka gushika tuba tuba dufise ayandi mashirahamwe dukorana y- y'aba- y'abantu bo muri canada y'abanyekanada nyine hanyuma tukabafasha kugira ngo bamenye aho baja tukaba tukamera nk'ababereka inzira ayo baja Eh, nk'uko ari cyo bakeneye bagashobora kutubaza tukabereka ahantu baja tukababwira bati iyi nk'iyi shirahamwe iri rishobora gufasha ibi ukeneye nk'ibyo kwa muganga ujaha ukeneye hehe ujaha ni ukubafasha muri izi ikindi nacyo ni ukubashyira hamwe kugira ngo nyene ntibi- ntibiyumve ko bari bonyene bafise nk'i- nk'i- nk'impanuro cyangwa ikintu bashaka barashobora kuduhanuza urumva no kugerageza gukorera hamwe Eh, nabo nyene kenshi turabatumira baraza tugafashanya mu bikorwa bya- bamwe bamwe bakadufasha mu bikorwa baka bakaduterera tugakorana neza Eh, ni ibyo ni kugira ngo tugume hamwe tugume twitwa ko turi abarundi kazi ntitwibagire imico y'iwacu ntitwibagire iyo twavuye ntitwibagire n'abo twasize inyuma mu babafasha muri canada nk'amashyirahamwe yo babafasha ah, ni nk'ayahe
Eh, turafise nk'ama- abantu tuba- tuba abapartenere nka hariho nka nka nka nka- nk'ishirahamwe ryitwa wazi centre de femme Eh, ni abantu badushigikiye cyane kuva kuva tugitangura hanyuma hariho iyindi yitwa mwasa nayo nyine idufasha hanyuma ahandi naho n'amashyirahamwe adufasha cyane cyane iyo hageze iyo tu- tu- tu- turi byo kurondera ruzenya amasosiyete amwe amwe ah, a- aduha uburyo butari bwi- ba- ba- baduha uburyo hanyuma tugaca tuca turashyira hamwe kugira ngo dushobore gufasha ab'i Burundi
tugaruke ku mirongo ya telefone louis michel araduteye akamo louis michel uratwumva
nawe munini cyane eh, mwatubwira aho muhamagaye muri
hanyuma eh, ndi mu ntara y'amajyepfo mu rwanda ndi ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo eh, mufite akabazo
hanyuma akabazo nkaze gusa usibye ko ntagira icyo reka mubanze mumusubize umutumire arabumva
amahoro cyane Louis Michel amahoro amahoro Eh, murakomeye
mukomeye mukomeye ndetse akabazo ushaka kukubaza mutumire gusa ni iki kibazo umuntu nakumusekaho gatoya cyose gukurikirana cyane ariko navuze ko mu muri muri amerika kandi cyane cyane mwakorana n'abadamu b'abarundi kazi eh, muri Noneho canada naje kuza kwibaza nti ariko se ari ahantu ko ari kure cyane muri mu- mukaba mukorana n'aba- n'aba- n'abarundi nta- nta kintu mwakora kugira ngo mubashe kubegera kuko buryo iyo ukorana n'umuntu mwegeranye birutaho kwihuta kuta kuba mukorana muri kanarange ntako kabazo agira ngo mubaze madame murakoze cyane urakoze cyane Louis Michel twe turi yacaragomba turi muri canada ntabwo turi muri amerika ariko ni nka cyo kimwe Eh, icyo kibazo ni cyiza cyane mugabo nk'uko nari nabivuze kare iryo shyirahamwe ni ishyirahamwe dukora ry'ubuntu ntabwo nta- nta- nta- ntaco twe- nta kindi twungukamo atari uko dufasha abandi hanyuma urumva ngaha naho tuba dufite ubuzi bwacu tuba dufite imiryango yacu kandi tuba dukene ntidu- iyo mi- iyo- iyo- ubwo buzi bwacu n'iyo miryango yacu nibyo bidufasha kugira ngo dushobore kuba- kuguma mu ishyirahamwe kandi dushobore no gufasha urumva nicyo gi- gituma dushima gukorana n'amashyirahamwe asanzwe ari burundi hanyuma tukaba tuka- tukagira imigenderanire nabo tukaya- tukagira ama ibyo dusinyira twumvikanaho kuko ingene ibintu bizokora hanyuma bo bo bikitwa ko baba- bikitwa ko bariko baraduserukira kandi baserukira abanywanyi babo kubera nibo duca nibo dufasha mugabo buri gihe nabo nyene baduha raporo za raporo baka buri buri gihe tuba twaturose umuntu dutuma natwe agenda agashika i burundi akegera abarundi agashika i burundi akaraba nyine ibintu byakozwe n'ingene bimeze urumva ni uko bimeze nitwe ntitwabishobora kwimuka ngo tugende ntibyadukundira twasanga ibintu bya tutabishoboye kuko uburyo tubukura hano nyine
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga iryo shyirahamwe ryanyu nk'uko mwabivuze rimaze imyaka cumi n'itanu rikora mwavuze ibyo mumaze kurangura mu gukorana n'aya mashyirahamwe asanzwe akorera mu burundi mu gufasha abakenyezi kugira bave mu bibazo by'ubukene barimwo murabye muri iyo myaka cumi n'itanu n'ibihe bibazo mubona mugifise muriko mugerageza gutorera inyishu
ikibazo cya mbere ni icyo mu byerekeye uburyo kuko twebwe mu byifuzo byacu tuba dushobora gufasha benshi cyane hanyuma tuba dushobora gufasha benshi bikwiye mugabo uburyo buguma butari bwinshi cyane naho wumva twe turikora ku mifuko yacu tukagerageza gukora ibiganiro n'ibintu bishobora gutuma byinjiza amafaranga tukagerageza no tukagira n'abantu badushigikira ariko ntituraronka uburyo uko tubyifuza kugira ngo dushobore gufasha kuko benshi bamwe babibaza abantu bo mu ntara zose twoshimye gukorana nk'amashyirahamwe menshi kurusha nk'ishyirahamwe buri gice cy'igihugu kikaronka ishyirahamwe giserukira cyangwa abantu bagiserukira ariko ubwo buryo ntabwo turaronka icyo ni icya mbere icya kabiri ikindi tugitangura twaragize ingorane twaragira ingorane zo kugira ngo tumenye ingene ibintu bikora kuko hari igihe twashobora gutanga uburyo hanyuma amaraporo ntaboneke cyane uko tuyifuza kugira ngo kandi utaronse raporo nawe uri kure ntumenye ingene ibintu ko ibintu byagenze neza cyangwa bitagenze neza ino natwe tuba dufite amaraporo dutegerezwa gutanga murabizi nka leta hariho ibintu bigusaba nawe kandi ibyo bigusaba biba bishaka amaraporo bamenye ingene ibyo bintu bikora bamenye ingene ayo mafaranga ayo mafaranga uko yagiye n'icyo yakoze y'uko by'ukuri yagiye yagiye gufasha abantu itagiye mu bikorwa bitari byiza byo gukora inabi urumva ibyo nibyo nibyo nibyo ngorane gusa twagiye turagira naho ubundi nk'ubu n'ukuri biratunezera ayo mashyirahamwe dukorana ariko turaca turuguruye imiryango yacu iruguruye turaca ko turarondera n'ayandi mashyirahamwe dushobora gukorana kugira ngo dushobore gufasha benshi kurusha murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone ndabona alex ari kuri telefone alex uratwumva
yego ndabumva mufise ikibazo cyangwa intererano mwavuga irindi zina naho muhamagaye muri
ni ndahiraga Alex uri he
ndi ngahe bujumbura ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera
je narifise akabazo n'icyiyumviro noterera none ko umugambi wo kwigisha abapfasoni ndakaro ndabumva ndabumva mubandanye
none birashika nko mu ntara za ruguru ukaba waratanguye ikindi nababaza nka jewe ndagomba kuja nko muri iryo shirahamwe naho numva umenga ni ry'abapfasoni none byoshoboka gute yuko nokwinjiramo
reka bishure mumwishure madamu
inyishu icya mbere cyo ni uko aba mu ntara za ruguru twe dushika aho ayo mashyirahamwe akorera ayo dusanzwe dukorana nka anesese nyamba muri iyo ntara anesese ishikayo nabo turabafasha bararonka kuko twe dushika aho ayo masosiyete akorera iryo shyirahamwe rirwanya malariya naryo nyine aho rishika niho dushika hanyuma turaca ayo niyo mashyirahamwe dukorana ubunye nitwagira ayandi dukorana naho nyine tuzoba dushika aho bashika hanyuma icyerekeye wewe ku- ku- kuba mwi- ku- kuja kuja muri ayo mashyirahamwe kandi ukaronka ni ku- muri iki gihe ntibishoboka kuko twahisemo gukorana na- n'abapfasoni urabona iyo twe twashatse gufasha abarundi mugabo twashatse tuca dutora umurongo umwe wo kugira ngo dufa- abo dufasha kugira ngo kuko iyo tugenda hose byo- two- usanga turiko turatambikiza bikatunanira kubashikira no kugira ngo tubikurikirane neza igituma twa- hariho n'igituma twari twahisemo abapfasoni ni uko twavuze tuti iyo tu- tubafashije iyo tubafashije tuba dufashije n'umuryango wose bazokurikirana abana babo hariho bamwe batagira batagira n'aba- n'aba- n'abo bubakanye hariho bamwe baba ari bonyene hariho bamwe bapfakaye harimo hariho n'abubatse bose bazoko- kubabo bubatse birafasha n'umuryango wabo birafasha n'umushingantahe wabo rero asanga ufise ntu- wewe ka wewe wenyene uri umushingantahe ntibishoboka yuko wokwe- twe twogufasha muri iki gihe keretse dusubiye guhindura i- ivyo tugenderako
mwavuze ko hariho mu kindi gisata muretse ibyo byo kurwanya gukorana n'amashyirahamwe arwanya nka sida arwanya malariya ko mukorano mu gisata kijyanye n'ibidukikije eh, uko na- nabisomye mu bimwe mukora mwasigura icyo mukora ku bijyanye n'icyo gisata
muri icyo gisata cy'ibidukikije dukorana n'iyo n'iyo shyirahamwe ryitwa asesi asesi ikora niyo ikora ibyo bi- bi- bi- iyo ifise ubu- imi- iyo migambi yo gu- gukora mu bidukikije hamwe na hamwe n'ibyo byo kurwanya malariya iyo iyo niyo ibikora Eh, hanyuma nabo nyine uyu ni umwaka wa mbere dukoranye nabo Eh, twaraba- twarabahaye uburyo ibi amaraporo turonka ni meza Eh, muri- ba- bakora muri ibyo bidukikije bakagwanya ibyereke ibintu bishobora gutera malariya baka bagatera ibintu by'ibiti cyangwa ibyatsi bituma bi- bi- bifise akamaro mu byerekeye kuvura cyangwa kurwanya ibintu nko kurwanya malariya kurwanya n'izindi ndwara
naho ku byerekeye imigambi yo mu- muri kazoza mu mu bihe biri imbere ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu mutegekanya kuko mwavuze ko ah, naho mumaze icyo kiringo cy'imyaka cumi n'itanu hari ibyo mugikeneye ku ah, gukora kurushiriza kugira ngo mufashe kurushiriza ni iyihe migambi mufise muri kazoza
Eh, imigambi dufite muri kazoza ntanguriye ku mugambi ngaha ah, muri kanada muri kanada dushaka ah, kuko ibikorwa byacu muri kanada nte- ntabwo twabikoze ko cyane nk'uko twakoze muri iyo ivyo by'imigambi yo gukorera i burundi hanyuma twashaka rero ku kuvyagura um, tukarondera ama tukarondera n'uburyo tugasaba n'uburyo muri leta kugira ngo dushobore gufasha ah, duk- dushobore gukora neza ngaha dufashe nabo ngaha hanyuma ku byerekeye ibice byo gukorera i burundi naho nyene dushaka gushimikira ca- gu- gushi- gushimika iyo migambi nyene dusanzwe twaratanguye dukorana na anesese n'iyo ya ya sisi hanyuma mugabo turiko tukaronde- tukaraba yuko twoshobora kuronka n'uburyo bwinshi kugira ngo turondere iyi- ayandi mashirahamwe dukorana Eh, n'ubu ngira ngo tuzi ko turarondera iyindi- amandi mashirahamwe twokorana imigambi mugabo yerekeye ivyo gufasha a- abagore ico dushimikirako cane ni uko tubona yuko hari abagore dufashije gutera imbere tubafashije kwigi- ku- ku- guteza imbere imiryango yabo tubafashije guteza imbere uh, i- i- a- aho kwiteza imbere bonyene kuko bizoca bira- birabafasha mu mibereho yabo ikabazobafasha igafasha no mu mibereho y'umuryango hanyuma uko dushoboye gufasha benshi niko bizotunezera hanyuma nibyo rero niyo migambi yacu ikurikira Eh, ni ukuguma turondera uburyo ku kwiyubaka cyane ngaha mu byerekeye gu- kugira ngo turo- dukorane neza na leta dukorane neza na turonde n'ibyo dushobora gufasha abantu bimwe hanyuma kandi dushobora kurondera uburyo bukwiye bwo guko- gufasha i burundi
tugaruke ku mirongo ya telefone aho innocent ari ku murongo wa telefone innocent uratwumva
yego ndabumva watubwirira indi zina nawe uhamagaye uri
yego nitwa ndiwimana innocent mu kanyosha Eh, mufise ikibazo canke intererano
ni ikibazo hamwe n'interera yego
yego twumvise iryo shyirahamwe kuri muri canada kurifasha abakenyezi kandi mwabivuze yuko ata mugabo mufasha none kubera iki iryo shyirahamwe batanguye kurishinga muri canada kandi hu- hu kurizana ino mu burundi hariyo abakenyezi ataco bafise none ntaco mwogera n'ino mu burundi amashyirahamwe akagwira kandi mwavuze yuko ata mugabo mwofasha mwofasha abakenyezi none nk'abakenyezi ataco bafise ubona boryinjiramo gute ko riri muri canada hama nkasaba bakagwiza amashirahamwe amashirahamwe hano menshi mu burundi kandi bavuze yuko ko bari mu mashirahamwe arwanya malariya none ivyo biterwa bavuze batera bikinga malariya vyo vyo- ivyo biterwa tubironka gute canke bigu- bigurirwa hehe ako niko kabazo nari mfise murakoze reka abishyure mumwishyure madame eh, rutabariza egome nibyo mwavuze yu- nibyo dukorera muri canada hanyuma kandi twe ntidu- ntidukeneye ku- ku- ntidukeneye ku- kugurura muri Kana- mu- mu burundi ntabyo twoshobora kubera byodutwara uburyo twari gushobora gufashisha abantu dusanga bidutwaye utwo- du- tuvuye burundi twota- twaba turiko turatanga amahera y'u- y'inyubakwa tukatanga amahera y'abakozi twe- bikatwara amahera twofashishije abantu urumva ico ni ca mbere ndi- ndi- bituma tudashobora ku- kuza gukorera i burundi hanyuma abantu mugabo ntikibuza yuko dushikira abapasoni aba- abagore badu- badufasha mugabo muri iki gihe nibyo abo dufasha bica bica muri ayo mashirahamwe hanyuma bigaca muri ayo mashirahamwe bakaba ari abantu ba- abanyuranyi b'ayo mashirahamwe kugira ngo tubafashe Eh, ara gwimwe niya abo bagwaye ba- ba- basanzwe bafite umugera wa sida iyindi nayo ni abo ba- ba- ba- asesi abo bantu barwanya malariya Ah, bafise ibiterwa barimye ibintu vyitwa bya katere ba- hariho ibintu vyinshi vy'ibiterwa bakoresha kugira ngo barwanye malariya bace bakora ama- amasabune n'amanu- n'ama- n'amabuji n'ibindi bikoresho vyose vyo mu nzu Am- amasabune yo koza mu nzu yi- yo kugira ngo vyirukane imibu Eh, ah, iyo iyo association yitwa asesi yitwa karire eh, ni- ni- ni- ni- yitwa karire eh, iyo iyo association ikorera i bujumbura Ah, umu- umunyeneyo umuntu abikurikirana yitwa ah, jeanette karire kinyana Ah, niwe dukorana niwe eh, nyene iryo shirahamwe hanyuma sinzi ingene nobabwira ngo ushikira ivyo vyinuzeyi vyiwe mugabo ndazi yuko umenga arafise aho adandariza nuko je ntaheruka i burundi ngo ndakubwire ngo naha ari Eh, mugabo arafise aho akorera Eh, sinzi rero ko mwobaza abantu bo hiyo b'i bujumbura barashobora kubabwira eh, ishirahamwe ryitwa karire asesi murakoze Eh, dufise kandi toma Eh, toma uratwumva
yego ndabumva Eh, mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbeye
irindi zina ni bigira imana Eh, mutumbeye he
handi turi mu rwanda Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro Eh, ni ikibazo mfite Eh,
baje kuzuza umutumire yego yego muraho toma
ariko mwiriwe ko numva iryo jambo ryanyu mufashije abantu ku buntu nta kuntu mwotera akajisho no mu nkambi z'impunzi nkatwe rwaruka tuba tumerewe nabi tugiye hamwe nta kuntu mwo mwodufasha nyine natwe tuki- tugakora ibikorwa biduteza imbere kandi mwumva bidashoboka mu- mu- mukadushakira nyene iyo onya muri canada abantu bodufasha Bwane, burya natwe tuba dufite imigambi yo gukora ariko tukabura ubushobozi uri muri iyihe kambi y'impunzi
imama eh
saba nyine umutumire narwe kaba yotugarukira yotugarukira kubera natwe tuba tumerewe nabi reka bishure mumwishure ego ego toma eh, ibyo i- ibyo muvuze nibyo twe turashaka gukorana na- namwe twobafasha Eh, ariko sinzi ko ngaho mupi- mwoba mufise ama- ishirahamwe canke mu- mu- yo gushira hamwe abantu mwoba mwagize ishirahamwe mugashira hamwe hanyuma mugakorana tukaca tubaru- tubafasha
dushiramwe tuba dufite muradufise ego Eh, hanyuma si- mura- mura- mura- murashikiriza fideli uyu u- u- sinzi ko mubicisha kuri wewe fideli yuko hanyuma bakatu- mukatubwira i- i- mukadushikiriza ico cifuzo canyu tukaraba yuko dushobora kubafasha
iryo shirahamwe i- i- ryitwa ngo iki
yitwa dufashanye
Ah, dufashanye dufashanye ego
murakoze Ah, radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hari ayandi mashirahamwe yoba nayo ari ngaho muri canada yoba afasha muri iyo nzira afasha nk'abakenyezi mu burundi muba mukorana cyangwa muba mukorana gute hamwe muba mukorana
Eh, oya ntayo tuzi ashobora kubafasha aba- abakenyezi birashoboka ko yoba hari ko muri canada ari hanini Eh, mugabo turazi yuko hariho ayandi mashirahamwe afasha abantu afasha afasha muri afurika canecane n'i burundi Eh, hari ayo duhora tubona mugabo ntiduko- ntabwo dukorana necessaire ntabwo du- ata- nta bikorwa dukorera hamwe mugabo ndibaza ko yoba hari nko mu mu ntara zindi atari no toronto mugabo toronto ntayihari twe twenyine
hanyuma hari ici- ici- ico mwoshikiriza icyumviro muba mufise mutashoboye kuvuga imbere ko turangiza ikiganiro
Eh, icyo twashaka gushikiriza ni uko um, ishyirahamwe haguruka ah, rya- rimaze imyaka cumi n'itanu ubunye ri- ritunezera ku- ku ku ntambwe dushitse ko bonyene ubunye tumaze gushikako tuko turafasha bene wacu igihe twatangura iryo shirahamwe mu- mu- mu bihumbi bibiri na kabiri em, twa- iciyumviro cari ugufasha mugabo nti tukavuga tuti reka dufashe abapfasoni dutangure gute uyu munsi tuka- tukiyumvira gutya ejo twibumbira ukundi ariko ubu turabona yuko twafashe twamaze gufata intambwe kandi i- ishimishije ubu turiko turakora neza Eh, ico twashaka kugushikiriza kindi ni uko dushima amashirahamwe dukorana kuko akora neza cane iryo shirahamwe rya nesese n'iryo shirahamwe rya karire rya sisi asisi karire turakorana neza kandi bakora ibikorwa byiza Eh, ntikibujije yuko turu- tu- imiryango yacu yuguruye kugira ngo turondere turu- tu- turo- turoza ayandi mashirahamwe meza ashikira abapfasoni ba- babikenewe ashikira abapfasoni bari- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bafite ingorane z'ubutunzi kugira ngo batere imbere imiryango yacu iruguruye twashaka gukorana nabo nabo nyene mugabo tuguma muri ico gihande c'abakenyezi kandi tukarondera aba aba abata- abata- abata- abatafite uburyo bwikwiye kugira ngo dushobore kubafasha bi- bitununura ako eh, eh, izina mwahisemwo haguruka nari kuba nakibajije mu ntango niko ki mwahisemwo iryo zina muri make
Eh, twashize haguruka iryo zina rirafise ya- rirafise ico rivuze Eh, mbonye na- na- na- n'agashushanyo kereka ico bita rugo Eh, riravyerekana ryerekana umu- umuntu ahagurutse ubundi
murakoze yari madamu Ni mu- mu bucamake ni umukenyezi ahagurutse ubundi mukenyezi murakoze yari josette rutababiza um, mutumire wacu uno munsi mu kiganiro muri sanga umwe mu bashinze ishyirahamwe ryitwa haguruka eh, mu gisagara ca toronto muri canada ryishinze gufasha abakenyezi batishoboye mu burundi mu kubaronsa uburyo bwo gushobora kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo dushimiye kandi abakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akamo kuri telefone babajije cyangwa bashikiriza ivyiyumviro mwari kuri radiyo ijwi rya amerika muri kumwe na fideni yongabo mwese ndabashimiye ndabifuriza ibihe byiza
Thank you.
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira